bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri saa cumi n'umunani muri kumwe na joe diane nahazo ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze uberetse karangamuntu y'uburundi ntabwo bayemera akubwira ati iri si ibitamburisho byo kugenda mpaka uba ufise cpg cpg nayo kuyirondera ukagenda kuyirondera iraduhangayisha cyane ntidushobora kuyironka byihuta
uyu ni umwe mu barundi bahungiye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo avuga ko bahohoterwa bagirizwa kuba ari abarwanyi ba fnl no kubaho badafise ibyangombwa iyo nkuru co kimwe niyerekeke na ry'igitoro ryabaye ndanse mu ntara z'uburaruko bw'uburundi turazigaruka ko handi hato mube hagufi y'amaradiyo yanyu ariko mbanze ndababwire muri make ko umupatiri wa eklesiya katolika yaraye yishwe n'abakekwa kuba ari imirwi yitwaje ibirwanisho muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yari ahejeje gusoma imisa mu buseruko bw'ico gihugu patiri etienne nsengiyumva wo kuri paruwasi ya kicanga yishwe n'abamayimayi nyatura ikayemba aho yariko ashikiriza inkuka ya misa y'urubatizo no guhezagira ubugeni ivyo vyashikirijwe na patiri luido gonzague nzabanita wo muri diyoseze y'igoma mu ntara ya kivu y'ubura buraruko umuhari w'abamayimayi nyatura urwanira abahutu bavuga ku kinyarwanda wo mu buraruko bw'intara ya kivu ku munsi wa gatanu mukibuka kundi mupatiri celestin ngango yanyurujwe n'abantu bitwaje ibirwanisho batamenyekanye arekurwa ari uko hatanzwe amafaranga muri teritwari ya rushuru aho abandi banyagihugu batatu banyurujwe batako baricwa n'ababatwaye korea ya ruguru irifuza kuganira na leta zumwe za amerika ku kibazo co gukuraho ibirwanisho vya nucleaire mu karere ka korea zompi ivyo vyashikijwe ku munsi wa mungu n'umutegetsi wa amerika ibi ni ibimenyetso vya mbere vy'uko umutegetsi wa korea ya ruguru kim jong un acifuza kubonana na perezida wa amerika donald trump, trump kuva aho ico gihugu gishikirije ubwa mbere iyo nama mu kwezi guheze trump yavuze ko yifuza guhura na kim imbere y'uko ukwezi kwa gatanu guhera ivyo bazovugana ntibiramenyekana mugabo harimwo n'ikibanza bazobonaniramwo kitarumvikanwa ko ariko abategetsi ba leta z'ubumwe za amerika bavuze ko hari kuvugana mu mpisho bisanzwe biba hagati ya washington hamwe n'abategetsi ba korea ya ruguru radiyo ijwi amerika murayumva tankomanzi kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu ni ku rubuga rwa internet kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook adresi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze ikiganiro cacu tugere mu gisata co kunguruza abantu n'ibintu cugarijwe n'ikena ry'igitoro ryasubiye kuba ndanse mu ntara z'uburaruko bw'uburundi ibiciro vyo kunguruza mu bice bimwe bimwe vyongeye ko amafaranga ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri y'amarundi inkuru iriko irakurikiranwa na jean bosco ndarurinze akoresha ijwi rya amerika mu buraruko bw'uburundi jean bosco amahoro ngaho mu buraruko bw'uburundi
amahoro cyane diane ico kibazo c'ikena ry'ibitoro cifashe gute muri rusange
Ego Diane neza na neza ubu turiko turavugana ndi mu gisagara ca Ngozi ni igisagara gihuriramwo eh, intara zitandukanye zo hagati mu gihugu Gitega, Kayanza, Kirundo na Muyinga eh, muri ico gisagara rero hari amasitasiyo agera ku ndwi ariko kuri zino saha tuvugana nta sitasiyo n'imwe ibarizwako igitoro ca essence hari amazutu gusa esanse ni ikenerwa cyane kuko imodoka nyinshi zunguruza abantu n'ibintu uh, muri ako karere zinywa ico gitoro ca esanse ubu rero uh, uko bimeze uh, abariko barava mu ntara zitandukanye gitega aho bahora barihisha amafaranga eh, ibihumbi bitandatu ubu bariko barihisha hagati y'ibihumbi indwi n'umunani eh, nico kimwe no mu kirundo naho nyene eh, tike yo kwiyunguruza vyahora ari ibihumbi bitanu ariko ubu uya hamaze kuja ko eh, ibindi bihumbi bibiri ni kuvuga ko bariko ba- barihishwa ibihumbi indwi eh, kumanuka ibujumbura naho nyene itike yaduze abo twahuye na cane cane eh, abanyeshuri bariko barasubira ku mashure kugira baje gutangura eh, igice ca gatatu ci- c'umwaka w'ishure biriko birabagora kuko eh, amafaranga bazanye basanze atayo adahuye na gato na- nayo baziga kumanukako kuko ubu kumanuka i bujumbura eh, bahora barihisha ga- ibihumbi indwi bitandatu cyangwa ibihumbi indwi n'amajana atanu ariko ubu uya basabwa gukwiza ibihumbi icumi ni ukuvuga hamaze kwiyongera ko amafaranga angana n'ibihumbi bitatu hari insiguro iratangwa ku rwego rw'ubushikiranganji buraba iby'igitoro bubarizwa mu by'ubudandaji
ego diya turacyagerageza kubana turondera abo bose birwa n'ikibazo cy'igitoro ubu gushika ubu abo twari tumaze kuvugana ni abasanzwe bakora mu mu mu- mu mu budandarizo bw'igitoro abo nabo ni abakozi batubwiye ko ari bato bato cyane kugira bashobore kumenya iby'igitoro bakatubwira ko ababakoresha basanzwe bari i bujumbura ndetse ba- bo babona babarungikira ibitoro bi- biboneka cyangwa bitaboneka batubwira ko bibagora kumenya cyane ibijyanye n'ikena ry'igitoro urakoze cyane rwose jean bosco ndarurinze iyo nkuru y'abandanya uyikurikiranira hagufi na cane cane ubaza abo banyeshuri wumva bariko basubira ku ishuri nyuma y'uburuhuko bwa pasika hama uraheza ugaruke makuru yo hanyuma utuzaniye ibindi kuri yo
murakoze cyane mu gihugu c'u rwanda naho kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane birabandanya iyo ndwi yo kubibuka yatanguye ku munsi wa gatandatu mugenzi wacu asumta kaboyi turi kumwe ku murongo wa telefone asumta kaboyi ibintu biriko birakorwa muri ino ndwi n'ibiki mu rwanda waramutse neza diane amahoro nakubwira ko rero ikintu kirimo gukorwa mu rwanda ni ibikorwa byo kwibuka binyuranye birimo ko hirya no hino mu gihugu hariho abantu muri aya matariki bibuka ko abantu babo aribwo bishwe ugasanga abantu barihuje bakoze ibikorwa byo kwibuka hari n'ahagenda haboneka imirambo itarigeze ishyingurwa mu cyubahiro hanyuma abantu nanone bagafata umwanya bakabashyingura mu rwibutso rwabugenewe ubwo rero nibyo bikorwa bihari hanyuma n'ibiganiro bikorwa nyuma ya saa cyenda imirimo yose irakorwa kugeza saa cyenda saa cyenda akazi kose bagahagarara abantu bakajya mu biganiro mu midugudu yabo cyangwa se no mu mirimo yabo aho bakora hanyuranye ivyo bizomara igihe kingana gute gasumta
ibyo ngibyo bizarangira ku itariki ya cumi na gatatu ni mu eh, hazaba ari kuwa gatanu nibwo hazasozwa icyunamo ku rwego rw'igihugu ariko bitavuze ko hirya no hino bizakomeza abantu bibuka ababo abantu bashyingura ariko iminsi irindwi yagenwe na leta iza- izasozwa kuwa gatanu urakoze cane rwose nawe turongera amakuru yacu yo hanyuma utuzaniye ibindi kuri ino nkuru
murakoze cyane diane
ejo ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ihuriro ry'abashingwamanza covib collective des avocats pour la défense des victimes des crimes de droit international mu burundi baburanira imiryango y'abakorewe amabi mu ndwi twaraye dusozereye ryararungitse ibirego mirongo ine n'icenda bishasha muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi n'ubwo abashingwamanza bitura cpi uburundi bwikuye mu masezerano yayo mwaka uheze ibiri muri iryo tangazo n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i nairobi eloge wirikaneza Ivyo birego vyiyongera ku bindi birenga ijana vyari bimaze kurungikwa n'iryo huriro ry'abashingwamanza. Abashingwamanza bagize iryo huriro bavuga ko bashimira abanyagihugu b'abarundi n'imiryango iri mu gihugu hagati no hanze idasiba kubashikiriza ibirego n'ivyaha birabwa n'ubutungane mpuzamakungu biriko bikorwako amatohoza na sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Abo bashingwamanza bamenyesha ko icabatumye bafata ingingo yo kwitura sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ari ukubera ubutungane na za sentare z'Uburundi bitigenga abashingwamanza bahurikiye mu runani covid bahamagariye abarundi muri rusangi n'abahuye n'amabi by'umwihariko kugumya umutima n'ubumwe bafatanye mu nda no muri bino bihe byo kwitegurira amatora ya kamarampaka basigura ko aje guhamba amasezerano ya arusha covid rwemeza ko rufise kandi rwashikirije cpi ibirego bitabesha vyerekana ko mu burundi hakozwe ivyaha vy'agahomerabunwa n'ivyo mu ntambara kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bitegerezwa gutohozwako na za sentare mpuzamakungu urwo runani mbere rusaba iyo sentare kunyarutsa amatohoza no gushengeza imbere yayo abagizwe ayo mabi n'ivyaha covid barusaba ishyirahamwe mpuzamakungu ni ubumwe bwa afurika n'umuryango wa afurika y'ubuseruko gukurikiranira hagufi ibiriko biba mu burundi ku munsi ku munsi no gukinga igihe ibintu vyomera nk'ibiyangara hamwe no kuraba kw'icubuka kiri mu burundi kitotuma akarere k'ibiyaga binini kose kandukirwa n'injyane uburundi bwikuye mu masezerano ashinga sepeyi kuwa mirongo ibiri n'indwi ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi atangaza ukwisohora k'uburundi muri sepeyi umushikiranganji w'ubutungane melohantine kanyana yavuze ko uburundi buvavanuye n'iyo sentare kubera ikorera kuri politike yo gushaka gusambura igihugu no gutembagaza inzego yanemeje ko ari intambwe idasanzwe mu bijanye n'ubwigenge bw'igihugu uburundi cabaye igihugu ca mbere cikuye mu masezerano y'i roma agenga sepeyi iyo sentare yashinzwe ku itariki ya cumi n'indwi ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani ishingwa ku bihugu ijana na mirongo ibiri vyari vyatumiwe indwi vyaranse amasezerano yishinga mirongo ibiri na kimwe navyo ntaco vyayivuzeko uburundi nico gihugu ca mbere kw'isi kimaze kwikura mu masezerano ashinga sepeyi eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika Eloje wirika neza harakenuye cyane amakuru y'u Burundi tuyabandanirije mu ntara zitandukanye kuva kuno wa mbere muri ico gihugu hariko haratangwa hatangujwe isekeza ry'urucanco rwo gukinga indwara y'akaranda ku mpene n'intama abanyagihugu bo mu ntara ya Muramvya ni hagati mu gihugu c'u Burundi basaba bashimitse gushikirwa n'izo ncanco abavuganye n'umunyamakuru wacu Diane Ndonse bamubwiye ko ibitungwa vyabo bigeza aho umwansi ashaka reka dukurikire inkuru yaduteguriye amezi hafi anaraheze hamenyekanye ko hari indwara y'akaranda yateye ibitungwa ahanini bigizwe n'impene hamwe n'intama mu ntara zimwe zimwe z'igihugu uko iminsi ihera niko iyo ndwara igenda ifata ibyo mu ntara zihana imbibe intara ya muramvya iheruka gufatirwa ingingo yo kugara amasoko nka yose adandarizwamo ivyo bitungwa vyongeye ko bitazosubira no guturutswa ngo birishirize ku misozi mu ntumbero yo gukingira ibitarandura indwara ariko rero abanyagihugu ari nabo borozi bavyo babona ko izo ngingo zishobora gutuma amagara yabo asinzikara ni ukuri kuko abantu bato bato tubeshijeho n'ibitungwa bito bito nyene nkuko nyene ibitungwa nyene birakomeye nk'igitungwa bumva ngo kishugana mu nzu nkijya kwipanya kidasohoka ngo kugira ngo indwara nakamara amazi natwe tuzoba tugowe hatuzoba tunyariwe uko nizosaba kuronka ivyo nizosanga twamenye ko ubugorwa mbere kwanza abanyagihugu nuko ko kubuza nk'igitongo woba urimo nk'ungaho wocujiye none ko byamaze kugenda uko dushika ubutaha ugomba zamukoze mba ko mwamaze kumenya kuva kera muri rusangi abavyeyi batari bake bikora ku bitungwa igihe bagomba kuriha amafaranga y'ishure ku bana biga muri kino gihe bari mu karuhuko ka pasika abavyeyi bari mu maganya y'aho bazokura ayo bazoriha inyuma y'iyi ndwi basubiye kwiga igice ca gatatu kirangiza umwaka w'ishure nk'umuntu afise abana biga kugira aronke amahera y'ishuri yahora arinda gushora nk'igitungu nayo ubu nta kindi kintu covamwo nk'amahera menshi agwiriye kugira ugure nk'amakaye wongere utange nka minerevare y'abana udashoye nk'igitungu muca mwikora ku bifungurwa oya ntavyo umuntu yoronka agurisha ivy'ibifungurwa bizana amahera menshi nk'inudo nk'igitungo ibi bitungwa nivyo bidufitiye akamaro hamwe ibi bitungwa bitahabaye natwebwe turapfa turahwera none wibaza ko abana badasubira kwiga baca baguma muhira none nibadasubira amasomo yakura hehe uriya wowe babivuga ari ku kazi azojana umuryango we twigwa ari iwacu natwe baraguma muhira iyugagwa ry'amasoko y'ibitungwa risubiza inyuma n'ubutunzi bw'ibigega vya komine bazi ubwenge Melance cegera c'umunyamabanga wa komine Rutegama avuga ko bagira uruhombo rw'ibice bitanu kw'ijana by'amafaranga bahora binjiza ku munsi eka n'abadandaza bo muri aya masoko bavuga ko bahahombera aha ni ku isoko ya Gitanga imwe mu masoko y'ibitungwa abadandaza bo muri komine Mbuye bashoreramwo uyu ni umudandaza w'uburo bwengwamwo inzoga tuhasanze yidoga avuga ko batakironka abaguzi dusaba ibyo bitungwa bito bito ko byasubira gushoka mu masoko kuko bituma n'uba afise ikintu kica kigurwa kijya guhigwa na wa undi yashara ka gahene namba ari uwashoye igitoke cyangwa agashoye inzoga igatuma itanyobwa kubera yamahera b'abanyamugarama bahora bazana cyangwa abanyamujumbura cyangwa b'abadandaza b'impene bahora baza bataje bigatuma bituma isoko ikirema ibintu byaho bitagurwa umuntu agenda guma yidoga kubera ibintu byashoye kubera bitagurwa kubera atamahera aba ariho umuntu ashoye nk'impene anaba yigurije nk'ibihumbi mirongo itandatu ashobora kuba acagura ikintu cya mirongo mirongo ibiri harahagura impuzu uwo impuzu akaba yarosa agahengu araza gusuma ibindi nk'imasoko ashokamo amahene nk'ubu nta mahera ahari kubera izo mpene zahora zishoka ufise ikintu akagurisha nta kintu na kimwe utashikirwa amahera abonetse mu isoko
hamwe ingingo yo kudashora ibitungwa yoguma igihe kirekire abanyagihugu bavuga ko amafa ashobora kubatera kuko umwimbu wose bashobora kuwurangiriza mu masoko bica bituma umunyagihugu muto muto aho yokwikoze kuri ako gatungo amaze guterwa n'ingorane ikomeye ugaca usanga afise utwimburwa mu nzu ca yikora kuri utwo twimburwa turi mu nzu akatujana mu isoko umuryango ugaca usigara ukomerewe ku bw'inzara kuri ico rero aho babujije ibyo bitungwa gushoka ugaca uraba n'isesagura ry'imwimbu abantu boba bari barose mu misi iza gatoya abantu barahasiga ubuzima ku bw'ivyo abanyagihugu basaba urucanco rw'ivyo bitungwa mu maguru masha amazi atararenga inkombe uwujejwe ivyo bitungwa nose umushikiranganji araba ivy'uburimyi n'ubworozi ayo mategeko si wayazi twe dusaba yuko iyo miti nayiturungikire yongere ace atuvuriye ivyo bitungwa imisi igeze aturekura akanka nawe twebwe tuca tuva mu kazi nawe nyene sinzi ko kazotera imbere tudafise ibitungwa nibanyaruka n'urucanco hanyuma urucanco rugenze neza natwe turindire nitwaja gusoma dore giti tumwana ntiyiga azobazi ayo tuyokura amahera azotubabarira turindire mugabe bitevye naho azomudutera tuce tumugumye dusubire aho twahora muri nyakatsi urucanco turarukeneye rwose turarusavye niruze rudufashe ntitukagira ingorane kumwe bavura mugiga nitwari tuziyiba n'abarya bari imbere bazi vyose amakuru dukura mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ni uko urwo rucanco rushobora kubashikira mu misi ya vuba bukaba bumaze gutegekanya ko isekeza ryo gucanca ibitungwa rishobora gutangura itariki icenda z'uku kwezi kwa kane urucanco rukazotangwa kuri gusa mu gihugu cose ariko intara cumi na zibiri akaba arizo zizotangurirwako zitandatu zizoba zisigaye zikazokurikira mu nyuma nk'uko ayo makuru abandanya abimenyesha mu ntara ya muramvya diane donse ijwi rya amerika yane ndonse yarakenuye aho tumaze kumenya urwo rucanco rero ruza gutangwa n'inko mu ntara za gitega turaza kubikurikiranira hagufi hama tuze kubabwira ibindi mu makuru yacu ari imbere kuno wa mbere abanyeshuri bo mu Burundi bari mu mashuri y'intango n'ayisumbuye batanguye igice ca gatatu c'umwaka abavyeyi bo muri ntara ya Rutovu basaba batakamba yuko kino gice bokoroherezwa bagatezurirwa ku mafaranga bahora batanga kugira ngo bishure bigisha babakutsa kivi ibindi muravyumva muri no nkuru twateguriwe n'umenyesha makuru wacu mu Rutovu Alain Yves Irankunda Ayo mafaranga arihishwa abo baregwa bo mu mashure ya leta yo muri iyo komine ya Rutovu ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri. Ayo nayo akaba yatanguye gutangishwa abanyeshure bose kuva umwaka uheze ikibazo c'ikihajya bigisha bahembwa na leta gitanguye kwibonekeza. Abavyeyi bo bene kurihira abana babo babona ko ari ingingo y'agahotoro. Valentine Karumuna ni umwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika.
Tubona baba baturenganeje. Abana kandi turabaza n'abarimu bakatubwira ngo twarayabatumye sinzi rero twe tuzi ko abigisha bahembwa na leta ntituzi ko abavyeyi aribo basubiramwo guhemba abigisha kuko tuzi ko bahembwa na leta natwe tugasubiramwo tukabahemba ivyo ntibitunezera kuko ntaho tuba dufise tuyakura yarase yoborya bagiye ku ishuri niyo uba uriko uratanga ariko iba gikenewe bakatubwira ati twebwe ubu hakenewe iki ni mu ishuri twebwe ivyo tuzi ko biraba leta ivyo biriko biza ubu twe tuca twibaza bariko baraduhotora abo bavyeyi bidoga kandi ko iyo ngingo yo gutanga ayo mahera yashinzwe mu mashure batabagishije inama ku bwabo ni ikimenyetso c'uko abarongoye amashure bihutira gufata ingingo batisunze ukubaho kw'imiryango yabo yugarijwe n'ubukene kamariza maria roza yifatirako twebwe ntibaraba ubukene tuba dufise ayo mahera bakaba nayo bayirukanira kw'abana je vyama vyangoye kuko ntoronka uburyo bwo kuyaronka ayo mafaranga bokwama bagiye kuraba gutanga ivyo bibazo bari bakwiye kutworohereza je biranshokesha cane gose niba abigisha ntibahembwe na leta ariko nk'ubu umwana abibuze taha muhira ni bwa bwenge butera busubiye inyuma umwe abironse agasigara ariga ndababaye cyane nyene ubwo abanyeshure bituma bagwa mu mporero bitewe n'uko ubwo buryo babubuze ku bwa bernice irankunda iyo ngingo ikwiye gufutwa ubwo buryo hari igihe tuyabura n'igihe nyene bitugora kuyaronka urumva ko hamwe hamwe biratugora kuyariha ugasanga bamwe bako bariga n'abandi ntibariko bariga kubera kubura ubwo buryo je nosaba ko bobihagarika kubera nka je nk'umubyeyi wanje biramugora kugira yarihe kugira yarihe ugasanga biragorana kugira tuyarihe niyo mpamvu ko bobihagarika mu bugenduzi bw'indero n'inyigisho muri komine rutovu bisigura ko iyo ngingo bayifashe baburaniwe mu bijanye no kuronka abigisha mu mashure ico bikoze buremera ko iyo ngingo itorohereza abavyeyi n'abana inosanta karutimana arongoye ubugenduzi bw'indero muri komine rutovu ibibazo bikomeye harabayeho kubanza kwihanganira gushira abigisha bakutsa kivi bituma nuko abavyeyi batasabwa gutanga amahera yandi arenga kuri minervare bacana abana bacahombera n'ivy'ukuri abana baca bahohombera abavyeyi baridoga eh, bakavuga bati hari itegeko ribo- ritabemerera gutanga amafaranga kandi nabwo n'ubuhombe bugaruka ahanini kuri bo no ku bana babo umva rero birahindagurika ku ishuri ku ishuri bivana n'abigisha ingene bakenye twaciye tubona yuko hari ubuhombe buriko buraba ku munsi ku munsi aricyo gituma twari tugira tuti reka bi- bicare biga ikibazo cabo hanyuma ivyigwa ubuzima bw'ishuri bubandanya bw'amashuri bubandanya mu ntwaro bamenyesha ko bisunze amaraporo batanga mu bushikiranganji bw'indero biteze ko vuba abavyeyi bagiye gutezurugwa uyo muzigo wo gutanga amahera yo guhemba abigisha babakutsa kivi salvatore simbare umuhanuzi wa musitanteri ajejwe ibibazo vy'imibano n'intwaro agatanga icizere c'uko iyo komine ishobora kuronswa abigisha babinonosoye bahembwa na leta si vyiza ko abavyeyi bohemba abigisha bakutsa kivi abigisha bakwiye babonetse leta ikabahemba birumvikana ivyo bica biva twatanze uruhusha mutumura rawo dufaranga mwuko wako abavyeyi bagatanga mugabo mubanze mutumenyeshe benshi bazi ko mu rutuvu abe- abigisha barenga ko twari dukwiye abandi benshi mu bisata bitandukanye leta baratwemereye yuko bazotanga abigisha bashasha umuruhuco ugabanuka ku bavyeyi tumenyeshe ko gushika uno munsi atanga ingo n'imwe yo mu bushikiranganji bw'indero itegeka abarongoye amashure ya leta gusaba abavyeyi amahera yo guhemba abigisha b'abakutsa kivi ivyo kandi umushikiranganji abujejwe akaba mbere anaheruka no kubimenyesha imbere y'inamashinga mateka ko bayatangisha bariko bahonyanga amategeko mu ntara ya bururi mu bumanuko bw'uburundi alain ive irankunda ijwi rya amerika
nshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara mukurikirana kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu amakuru rero wavugwa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abarundi bakorera imirimo itandukanye mu karere ka uvira kari mu ntara ya kivu y'amajepfo eh, biyamiriza ico bita ihohotegwa boba bakorerwa n'inzego z'umutekano abatagirijwe ko bakorana n'abarwanyi ba fnl bakwa amafaranga yo kuba kuri ubwo butaka bwa congo umuheshamakuru w'ijwi rya amerika muri repubulika iharanira demokarasi ya congo vedaste ngabo adufitiye inkuru ndende aba barundi bahura n'ibibazo byo guhohoterwa n'inzego zishinzwe umutekano ni abakora imirimo y'ubuhinzi no kuragira inka kuri kiribaho ndese aho bavuga yuko bahangayikishijwe n'uburyo inzego zishinzwe umutekano zihora zibafunga kubera ziba zabaketseho kuba abagwanyi ba FNL ndetse no kuba batuye aho kuri kiriba ari nta makaratasi y'inzira azwi ku izina rya CPGL na resepase baba bafite uberetse karangamuntu y'uburundi ntabwo bayemera akubwira ati ibisi ibisi bitamburisho byo byo kugenda mpaka ubu ufise sepegere sepegere nayo kuyirondera ukagenda kuyirondera iraduhangayisha cyane ntidushobora kuyironka byihuta Mm. sepegere batubwira yuko ari ibihumbi cumi n'umunani mugabo ku bihumbi cumi n'umunani ntabwo ugenda uyirose usanga baguca amafaranga menshi ateye ubwoba gutagira sepegere n'ubuhefuneri ibyo bintu nibyo batuziza kandi atari byo twaje tujemo twe twaje tuje kwihangayikira twironderera amafaranga nta kindi ntunzimana diedone avuga yuko imitangire y'amafaranga ibihumbi bibiri magana atanu basabwa kugira ngo bandikwe ko binjiye kuri kiriba adasobanutse kuko hari igihe bayatanga kuri ba nyumba kumi inzego zishinzwe umutekano zikabafunga zivuga yuko bari muri kongo mu buryo bunyuranyije n'amategeko turaza tugeze ngaha tuvuye ku izone tw- tw- twamaze kuva ku izone twiyandikishije twatanze ibyo bibiri n'atanu mugabo abasuda nabo baraza baka- bagaca bagaca inyuma bakaza bakadufata badufashe bakaca batujyana mu gasho batujyanye mu gasho baratuboha baradufunga nabi ba- mugabo baraturekura tugataha baraduca amafaranga ayo baduciye tukayabaha hanyuma tugaca twitahira kwizera imana marite nawe ni umurundi ukorera imirimo yo kuragira inka kuri kiriba nawe avuga yuko uburyo basabwa ibyangombwa budasobanutse nka jenda umwungere ndaragira niko kazi kanje k'inka Ah, urashobora guhura nk'umusoda wa kongo cyangwa ngo jenda ndi umwaneri waba udafite izo faranga bagusize mu gasho izo baguciye utazibonye bakaba bakurekura ugumayo mpaka ugahitamo kuzishaka wazibona bakakurekura ugasubira mu kazi nk'iyo we bagufashe ukama ugenda ukukaruhira ubusa ku ruhande rw'abaturage b'abakongomani bakoresha aba barundi bemeza ko nubwo inzego zishinzwe umutekano hari igihe zisanga abakozi babo mu mazu zikabafunga zibasiza yuko badafite ibyangombwa bya resepase na sopejere bitababuza gukoresha abarundi kubera imikorere yabo myiza kandi ihendutse mbese ngo bano abakozi b'abarundi barabafasha cyane yego baradufasha cyane vurema mu mirima igihe baza vurema ubuzi bwaciye bugabanuka ibeyi yaciye riba- rigabanuka ewa ni- nta ngorane vurema dufitaniye nabo ivera w'uruburambo ahagarariye ishami rishinzwe iperereza kuri kiriba ashyirwa mu majwi ko ari mu bafunga aba barundi bakorera kuri kiriba ondesi yabwijwe ijya amerika ko abarundi bakunze gufunga ari ababa binjiye muri kongo badafite ibyangombwa by'inzira ariko bakiha gukorera imirimo yabo kuri kiriba no kuhatura jean claude misare ni perezida wa sosiyete sivile mu karere ka uvira avuga yuko abarundi nabo bafite uburenganzira bwo gukora imirimo yabo muri kongo kimwe n'abaturage b'abakongomani batuye i burundi ariko ikibazo ni uko hari abaza gukora muri uvira badafite ibyangombwa by'inzira bigatuma inzego zishinzwe umutekano zibahohotera E, kuna wakati naweza sema Uvira, Fizi, eh, Plaine de la Ruzizi tunaishi aha akaba agira ati hari igihe muri uvira no muri fizi no mu kibaya cya rusizi tuba turi mu bihe bibi by'umutekano iyo bishe igisambo usanga ari abafite ibyangombwa by'uburundi ibyo bigatuma rimwe na rimwe bahohoterwa gahoro gahoro kuko baba babaketse kandi ibintu byinshi bibi bikorwa muri uvira hari ibikorwa n'abantu b'abarundi cyangwa bavuga ururimi rw'ikirundi mengi ambayo yanaonekana Uvira, Warundi wanaonekana kupartisipe ama lugha ya Kirundi inasemwa na watu ambao wanakuja kufanya mabaya.
mwamenya yuko atari mu karere ka uvira honyine abarundi bahohoterwa n'inzego zishinzwe umutekano ahubwo no mu biturage byo mu karere ka fizi abarundi bakorera imirimo basabwa kwishyura ibyangombwa by'abinjira n'abasohoka kugira ngo babone uburyo bakorera imirimo muri ako karere radasingabo ku bw'ijwi rya amerika kuri kiribaho mu ntara kivu y'amajyepfo
Iye nyabusa ndakumbuye aho abishanga ritinya nkumbuye ijuru rigasabo ntashyo abiwacu muraho Iye nyabusa ndakumbuye muraho abishanga ritumba nkumbuye ijuru rigasabo nuko rero nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika mu kanya turahava duhana agahindukira imbere y'uko dusozera ariko nshimire by'imvamutima abamenyeshamakuru bacu batandukanye bagize ico baterera kugira ngo mushobore gukurikirana no kuryoherwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara yacu uno munsi hama kandi ngende ndabatumiye no mu bindi turiko turabategurira muri vyo harimo ikiganiro muri isanga muza gukurikira kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe igihe c'isaha cumi na zibiri ku masaha yo mu burundi no mu rwanda turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu burundi igice isaha imwe n'igice n'ahaza kuba ari amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri afurika amajwi yegeranijwe yongera ashigwa hamwe na makibili ya bero yakoze yafashe muhinga bw'ivyuma na ingenieur linas nanje diane nahazwe twari kumwe kuri mikro ku izina rya bagenzi banje ndabipfurize umunsi mwiza tubasigiye kano karirimbo intashyo ka ben rutabana
Ngira nyabusa ndakumbuye cyo ngira baracyateka iwabo nkumbuye ijuru ry'igasabo intosho abiwacu muraho ngira nyabusa ndakumbuye muraho abisanga ritinya nkumbuye ijuru ry'igasabo abakobwa b'iruhande basa bose yamuye umwanya imana igakora rotushe ntayisaba gusa nk'umwe